dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi mwese mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo gikomeje guhangayikisha isi yose ni ikibazo cyatewe n'ikiza cya virusi ya korona kovide cumi n'icyenda turareba uko byifashe mu rwanda ndaha mikoro mugenzi wacu geoffrey mutagoma wateguye ikiganiro cy'uyu munsi geoffrey mikoro ni iyawe urakoze etiyeni karekezi mu mezi atandatu ashize ndetse kugeza n'ubu isi yahuye n'ikibazo cy'ikiza cya covid cumi n'icyenda gihindura byinshi kandi hose abantu barenga miliyoni mirongo itatu hirya no hino ku isi babarorwa kuba baranduye iyo ndwara muri bo abakabakaba miliyoni imwe ntibayihonotse nk'uko bigaragara mu ibarurishamibare ry'ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye iki cyorezo kandi cyateje isi ubwigunge ku buryo butigeze bubaho kubera ingamba zo kugikumira no kuguma mu rugo zabaye iza twese nk'abitsamuye iki kiza kandi cyazahaje ubukungu bw'isi kubera akazi kahagaze henshi cyangwa imikorere yako igahinduka bityo umusaruro ukaba muke hano muri leta zunze ubumwe za amerika abarenga miliyoni mirongo itatu batakaje akazi kubera virusi ya korona nubwo muri iki gihe bamwe bagenda bagasubiraho buhoro buhoro izo ngaruka zigendanye n'ibura ry'akazi rero zageze no mu rwanda ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda ntikirashyira ahagaragara icyegeranyo cyihariye kigaragaza abavuye ku kazi kubera icyo kiza ariko mu cyegeranyo kigufi cyerekana uko umurimo uhagaze mu rwanda icyo kigo cyakoze mu kwezi kwa gatanu bigaragara ko ingamba zaguma mu rugo zatumye umubare w'abari bafite akazi mu kwezi kwa kabiri ugabanukaho mirongo ine n'ibice bitandatu ku ijana mu kwezi kwa kane icyo cyegeranyo gikorwa covid cumi n'icyenda ntiyasize inyuma urwego rw'uburezi mu rwanda icyegeranyo cya minisiteri y'uburezi cyakozwe mu kwezi kwa kane ikiza cya covid cumi n'icyenda kikigera mu gihugu cyerekana ko abanyeshuri barenga miliyoni eshatu n'igice bahise bava mu mashuri rugikubita bivuze ko benshi mu barimu babo bahagaritse kwigisha mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turavugana na bamwe mu barimu bigisha mu mashuri yigenga basezerewe ku kazi ibigo bigishagaho bimaze gufunga imiryango si bo bonyine batakaje akazi nk'uko twabivuze gusa twahisemo gusangira ijambo nabo kuko batwandikiye badusaba ko twabafasha kugeza ku bumva radiyo ijwi rya amerika uko izo ngaruka zikibakurikiranye mu mibereho yabo kugeza ubu bafite kandi ubutumwa bifuza gutanga jean paul mahinyuza ni umwe muri abo barimu aratangira ntekerereza uko byamugendekeye we na bagenzi be twari turi ku ishuri turi gukora haza ikibazo cya kovide minisiteri icyura abana minegike yacyuye abana nk'uko byakozwe mu gihugu cyose natwe hashize iminsi ibiri turataha tuvuga ko bizarangira vuba ariko nyuma baza gukomeza kugenda bongera igihe kuko icyorezo cyari kimeze nabi kandi byaragaragaraga tumaze gutaha nyuma tuza kubona inzandiko zitubwira ko twahagaze ku kazi kubera ko ibyo gusubira ku ishuri by'abantu bitagishobotse twabonye urupapuro duhagarariza ku itariki enye z'ukwa kane barwohereza kuri imeri bakambwira ko nyine ubwo birangiye amasezerano ahagaze ko bazongera kuduhamagara igihe bizaba byongeye gusohoka amaretire barayaduhaye turataha kurumva twaba turiho nabi turiho nabi cyane twumva igihe cyatambutse nyine uko byagiye bigendera abandi bantu bose muri rusange akazi karahagaze imibereho irahagarara nuko muri make tubayeho nyine birababaje ariko nta kundi none twabigira gute icyorezo gihari nyine ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa icyorezo giteye nibwo mwabonye izo nzandiko zibahagarika nako ntabwo kwari kwagashize kuko zite ntabwo twazibonye itariki enye ni urupapuro rufisheri rurasinye hahise baduhagarika batubwira ko birangiye guhembwa nta kintu tugomba kongera kubaza hari ibyo kwivurizaho byarahagaze byarama ari umushahara urahagarara ni ukuvuga ngo ibintu byose birahagarara nyine dusa n'abahagaritswe mu kazi bitunguranye nta n'igihe cyari cyagashize rwose babahaye se bimwe bita imperekeza iyo bahereza umukozi cyangwa byari ukuvuga bati ni mube muhagaze gato ariko nyabuna tuzabakenera mu minsi iri imbere
nta mperekeza baduhaye batwejeje amabarwa urumva no kugenda n'ibyari byemewe bayohereje ku mayimeri baduhamagara batubwira ko tugomba gucekinga imeri tukareba amabarwa aduhagarika nawe cekinze ndayibona nta kintu nagombaga kurenzaho nuko twabyakirimo gutyo nyine dukomeza kubaho mu buzima bu- bumeze gutyo ariko akazi nyine biba bimeze nabi urumva umuryango iki imibereho irakomeye pe irakomeye cyane nta shyirahamwe cyangwa undi muryango muhuriramo ngo muganire uko ikibazo gihagaze murebe aho bishya bishyira kada ntaryo rwose ntaryo uh, urebye nta nta kintu na gito rwose tw- turi aho nyine gutyo ko baduhagaritse ntahura n'abandi ntawe ugira icyo avugana n'abandi nuko turi muri make tuba twariyakiriye kwa ubanza kandi n'iriya banke umwarimu sako yajyaga iha abarimu inguzanyo ngira ngo iyakira gusa abarimu ba leta nkawe ushobora kuba wajyayo ukababwira ikibazo ukareba ko bigira icyo bitanga kada ubundi buriya iki kibazo a- akenshi mu bigo bya pirive ntabwo twemererwa gufungura amakonti mu mwarimu sako abarimu benshi bo mu mapirive ntabwo bemerwa mu mwarimu sako ibigo bimwe na bimwe byagiye bishobora kujyana amasezerano na sako byibura bakemera gufungurira abarimu amakonti nabwo rero urumva nta kintu twe byatumariye ntange umva nahindukaga muri beka ntabwo na- ntabwo urajya muri beka ntango ntacyo wahabona gusa umwarimu usabwa ibyo twari twumvise ni uko guverinoma yari yashyizemo ngo amafaranga ibigo bishobora kuba byajya kwaka ku nguzanyo yo hasi ariko ibyo nabyo ntibyigeze bikorwa kuko urumva ntabwo umukoresha yajya kwaka inguzanyo y'umuntu yamaze guhagarika deje ubu ntitukiri abakozi babo nta mpuhwe rero zindi batugira zo kuvuga ngo bagiye kudufatira ama- ama- ayo makeredi ese urebye nuko twabayeho basa n'ibyatereranywe nta kintu kidasanzwe kindi cyakozwe rwose none se ubu bizagenda bitemura imigabo ki bavu nta kintu twavuga ni ugutegereza igihe leta izavugira ko amashuri yongera gufungura tuzasubirayo tugere nyine wenda tujye ku ishuri keka nibongera kuba batanga nk'izindi wenda nteguzo zo kuba batubwira bati akazi kanyu kararangiye kuko batubwiye ko amasezerano yahagaze ariko ntibatwirukanye usibye ko bisa no kutwirukana ahari nge niko mbibona ayandi amashuri nafungura tuzasubirayo tugere turebe umwe ivuganye n'abandi barimu ku bigo bimwe na bimwe bo hari bamwe umva nk'ubu bafite amanama abadiregiteri bajya gutya bakabahamagara ariko twebwe turi perdi rwose nta nta bongeye kugira icyo atubwira kijyanye n'inama cyangwa apudeti zijyanye n'akazi urumva hari idini pari umuntu aba yumva ko yirukanwe jinotere pari hari rero ni guhagarika amasezerano tuzasubirayo nuko ubu dutegereje swiki zaba wenda tukamenya icyo bazadukorera birumvikana ni ikibazo rusange ariko haramutse habayeho nko guhinduranya akazi ukaba uri umuyobozi utari umwarimu urumva wakorera iki abarimu bafite ikibazo nk'icyo cyawe icyo nasaba ubutegetsi muri mu by'ukuri ni ikibazo kiri rusange ni kovide nawe yarabatunguye kandi biragaragara ko ifite umurego udasanzwe ariko ngewe icyo mva nabasaba ni uko natwe turera abana b'abanyarwanda twese turerera igihugu nta mwana wa pirive nta mwana wa leta ngira ngo ubu byose ni abana b'abanyarwanda tuba turera nibwira ko nk'uko abarimu ba leta bo bakomeje guhembwa no mu biruhuko nibura natwe iyo bagira n'indi wenda icyo bavuga ati aba bantu nubwo hari aba pirive ariko nabo hari icyo twakabakoreye bwabo ubufasha busanzwe hari ibyo numvaga bicicikana bavuga ngo bazafasha abarimu mu mapirive ibyo kurya ariko ibyo ngibyo byaheze mu magambo nta kintu twigeze tubona nibura iyo bagerageza kuvuga bati "Tu- dushyizeho nk'uko bashyiraho ikigega cyishingira nk'abantu wenda bo bakaba batwishingira wenda bakavuga bati abantu mubaye byibura n'amafaranga make make ashobora no gutuma bakwishyura inzu cyangwa babaho mu gihe akazi kazaba gatangiye twebwe bakajya bayareduza wenda nko ku mushahara ibyo biba byagashobotse cyane byibura cyangwa bakareba nk'indi mirimo imwe na imwe iba ishoboka wenda abantu babonamo amafaranga bakaba batugira natwe abafatanyabikorwa muri izo gahunda wenda n'ayo mashuri yubakwa uko byubakwa wenda se aho batarimo bapive bahegereye se nimba baba bayede nimba tugira gute cyangwa tukabasupayizaza ariko nibura imiryango yacu nayo ikaba yaba kuko n'amashantiye twagerageje kuba twajyayo nkanjye njye nagiyeyo no mu bintu by'igifundi ibi byo kuba umuyede hanyura ukanabatura umunebwe ntabwo wabishobora ni akazi k'ingufu urumva abantu baba bakora bamenyereye aho nagiye tugira mu bintu byo gukora ibintu byo gusiga irangi ati nta mbaraga rwose ufite ngendere kubera kunanirwa aho ngaho turicara ndetse turababaye guverinoma nagombye gutekereza ku miryango yacu nayo kumva ko turerera abana igihugu ko abo bandi bakomeza gufashwa nibura natwe bavuga bati abarimu bo mu mashuri yigenga tubagenewe wenda na dipusa cyangwa vempusa ariko byibura n'abana bakaba babona mituweli ko birababaje urumva asiranse zarahagaze kwivuza ntibigishobotse urumva ni imiryango dufite ibibazo bikomeye gusa turacyarindwa n'imana kandi nkeka ko wenda nabo badutekerezaho ko bari bavuze ko hari icyo bashobora kudufasha wenda tugakomeza gutegereza turebe ko byashyirwa mu bikorwa natwe tukaba twagira ibyibura vantaje yo mu mibereho nta ikindi kintu twakora kindi gutegereza wenda uburyo bwaboneka umuntu akaba afite igishoro cyangwa se hari ubundi buryo bwabonetsemo umuntu akaba yatangira kuko nabwo nk'uko leta yivuga iti wenda ntacyo aba bantu nubwo bari gusufura reka tubahereze na kapitali niyo yaba wenda sarere imwe ubucuruza mituyu bazicuruze ucuruza iki yewe uko atarataza ariko ntabwo byashobotse kandi mu by'ukuri numvise ko muri domene zose abantu baratakaga nta muntu wari ufite amafaranga n'abakinnyi bahembwa amafaranga arenze nabumvaga ko bafashwa babaha umuceri bagira gute nta muntu burya sevingi birashoboka ariko biriya bintu byaratunguranye cyane ni ibintu navuga ngo nta kintu tuba dufite duturukaho ku buryo cyadufasha n'iyo banki umuntu aba yiyambaza ntabwo wahinguka mu maso igihe cyose bigaragara ko umushahara wawe wahagaritswe ibibazo murimo kunyuramo muri iki gihe ubona bishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi mu minsi iri imbere cyangwa no ku barimu ku giti cyabo ku buryo umurava mwarimu usanganywe yo kwigisha uzagabanuka kubera ibyo murimo munyuramo muri iki gihe
uko byaba kose bizabigiraho impakiti uko byaba kose bizabigiraho rwose ntabwo navuga ngo umuntu azasubirayo bimeze uko byari bimeze kubera ko urumva iki gihe abantu baba banyuramo nkeka ko wenda mu bundi buryo hari abo twigeze twumva bamwe bajya bafata nk'inama z'ababyeyi bakababwira bati ndabona abarezi bacu ntidushoboye kubasapotinga ariko nk'inama y'ababyeyi murerera muri iki kigo muteranyije buri wese agatanga nk'ibihumbi bitanu bitanu cyangwa bitandatu tukagira uburyo tubafasha byahaba urumva nimba umwarimu ku kigo kimwe ibyo byarakozwe abandi bagaterera iyo ngiyo ntibagire eforo n'imwe byibura bafungitse ngo barebe ko batekereza ku bantu urumva dipari natwe ntabwo tubyakira neza mu by'ukuri nk'umuntu kubyibazaho kavutse ku cyaba abantu bagize inisiyative yo kugira uburyo bashakira abarimu uburyo wenda bagira iyo ntambwe batera reka da urumva harimo akantu gashobora kuhafekita ireme ry'uburezi ku bantu bamwe na bamwe byoroshye ngewe twumva agomba kubyakiramo ntawateje iki cyorezo cyaraje tucyakira gutyo ntabwo byakwimpakitinga ku myigishirize yanjye mu gihe amashuri azaba yongeye gusubiraho kwigisha abana nk'uko bisanzwe igihe kuraje ntabwo nyine bisigaye iryo shyaka ryo kuvuga ngo nagombye guteganya ko ejo n'ejo bundi ashobora kuza icyo kibazo kindi umuntu akajya kigenda mbere y'igihe ariko ku ireme ry'uburezi uko byaba kose ntabwo abarezi bo mu bigo byigenga hamya ko bose ibintu bitabagizeho ingaruka zatuma bashobora kuba bakora mu buryo butari bwiza nkeka ko abayobozi b'ibigo mbere yo gutangira bazareba ukuntu bateranya abarimu bari kubakansoringa kubagira nk'inama kubafasha kubereka periyode bavuyemo ko itakagombye kuhafekita igihe runaka bagiye kwinjiramo hagombye kuba ikintu cyo kubategura pe muri mu bwonko mu bubabare bari gucamo hakabaho ku kantu niryo kaba inisemeni cyangwa desimeni bari hamwe bakagerageza uburyo basubira muri modu nyakuri yo gukora akazi nk'abarezi jean paul mahinyuza ati hakagombye kubaho uburyo bwo kuganiriza abarimu benshi bahungabanyijwe n'iki kibazo mbere yo kuzasubira ku kazi dusangire ijambo yagerageje gushaka abayobora ibigo byigenga bitandukanye ngo tuganire kuri iki kibazo twashakaga kumenya uko bumvise bamerewe basanze ari ngombwa kwandika ibaruwa isezerera abarimu batananiwe akazi badafite ikosa cyangwa ikindi kintu cyose kibiteye ahubwo ari amaburakindi kuko bibaye ngombwa ko ishuri rifunga akazi kagahagarara twashakaga kandi gusangira nabo ijambo ngo twumve icyo bavuga ku gitekerezo nk'icya mwarimu mahinyuza kuba bashakisha uburyo bwose bushoboka bakwiyambaza leta cyangwa ababyeyi babishoboye bakareba uko bashyigikira aba barimu bagashakisha icyo baba bakora ikindi twari bubabaze ni icyerekeye icyo gisa n'ihungabana ku barimu n'ingaruka gishobora kugira ku burezi muri aya mashuri yari asanzwe azwiho kwigisha neza rimwe na rimwe ndetse kurusha n'aya leta ese birashoboka ko mu gihe covid cumi n'icyenda yaba ivuyemo habaho amahugurwa agamije kugarura umurava wa mwarimu nk'uko mwarimu mahinyuza abisaba twagerageje kuvugisha abayobozi b'ibigo byigenga bine bitandukanye umwe yatweruriye ko atiteguye kugira uruhare muri iki kiganiro undi atwohereza ku muvugizi w'ikigo ugihagarariye mu mategeko utarabonetse abandi babiri twagerageje ntibitabye telefoni zacu nguko uko ijambo twagombaga gusangira nabo twongeye kuriha undi mwarimu wagerageje gukura mu bwigunge bagenzi be uwo yatangije urubuga rwa whatsapp ruhurirwaho n'abarimu bahagaritswe ku kazi kugeza ubu bamaze gushyiraho imbuga enye zihurirwaho n'abarimu bagera ku bihumbi bibiri nubwo bemeza ko umubare w'abahagaritswe urenze uwo cyane mwarimu mwizerwa francois yatangiye ambwira uko yagize icyo gitekerezo uburyo igitekerezo cyaje twarabonye buri muntu yari ari mu rugo nta muntu wemeraga gusohoka twari muri guma mu rugo tukabona nta bundi buryo bwo guhura ngo tuganire ku bibazo dufite n'uburyo wenda byazakemuka hatekerezwa icyo kintu cya gurupe watsapu noneho dushyiraho gurupe turaganira byagenda gute dutanga na linki ku bandi barimu n'ubundi bigisha mu mashuri yigenga duhuje ikibazo noneho du- dutorana komite ihagarariye ihuriro komi- iyo twise komite y'ubuvugizi igizwe n'abantu bane ari nayo eh, twa- twandikiye minisitiri tumusaba ubu- ubufasha kugira ngo badutabarize natwe turebe uko twabona ubufasha nk'uko abandi banyarwanda bose bigeze guhabwa ibiryo mu rugo cyangwa se ubundi bufasha busanzwe n'amasabune n'imyunyu n'iki ariko kuva icyo gihe nta kintu turacyategereje nta kintu turabona ubwo muri bangahe gurupe ya watsapu ntabwo irenze abantu magana abiri mirongo itanu na barindwi ariko tumaze kugeza amagurupe agera kuri ane Eh, ni ukuvuga ngo rero n'abandi n'abandi ariko ubundi eh, abarimu bigisha amashuri yigenga hafi ya bose ni ba- barenga ibihumbi cumi na birindwi ariko abari ku mbuga ubwo na- ntabwo bagiye ntabwo barenga ibihumbi bibiri none rero ubwo muri ibyo bihumbi bibiri by'abantu nibura mushobora ku- gutanga ubutumwa bukabageraho icyarimwe eh, nibo batoye abo ngabo bane babavugira abo bane bamaze kubatora bakoze iki Eh, iyo komite y'ubuvugizi yakoze ubuvugizi ahashoboka hose muri minisiteri y'uburezi twagiyeyo tunavugana na minisita atwemerera ko nawe agiye kudukorera ubuvugizi kugira ngo turebe uburyo twashobora kubaho muri ibi bihe bigoranye ubwo hari ryari twanditse amabaruwa agera aren- agera muri ane Mm.
ariko bwa nyuma ku itariki cumi n'umunani z'ukwa karindwi hari nibwo twagiye mu biro byiwe kuganira nawe noneho aratubwira ati nta kibazo tugiye kuganira na minisiteri zitandukanye na minagiri na minaroke natwe nka minegike turebe icyo twakora ndetse tunavuganye n'abahagarariye ibigo mukorera barebe niba hari inkunga bakwegeranya ikazagera ku barimu bigisha amashuri yigenga kuko ubuzima babayemo turabuzi ko bumeze nabi ariko nyine na n'ubu nta fidibaki ndabona ubufasha musaba leta ni ubufasha ubwo ari bwo bwose nk'uko leta yafasha umuturage wayo rwose ni ubufasha ubwo ari bwo bwose kubera ko ikijyanye wenda n'imishahara wenda ibigo bya perezida byavuze ko aho bakura amafaranga ari mu banyeshuri nta mafaranga babona yo kudemba mu gihe abanyeshuri batari kwiga ariko bo baka- bakumva ko bishobotse baduha ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose byaba ubw'ibiribwa eh, n'ibikoresho by'ibanze amasabune n'imyunyu n'iki nabyo tukabibona nabyo nta kibazo ubufasha ubwo ari bwo bwose twe- twakwemera kubwakira nta kibazo dufite kuba ibigo mwakomokagamo bitagaragara cyane muri uku kwirwanaho kwanyu muri iki gihe hari ubwo bijya bibatera kwiheba Eh, ntabwo umuntu yacika intege kuko buriya edikasiyo kubera uburyo wenda tuyikunda ntabwo yavuga ngo edikasiyo ndayireka ariko ushobora kuyikora mu bundi buryo cyangwa se ugahindura na- n'aho wayikoreraga Eh, ni muri urwo rwego hari nk'amatangazo y'akazi eh, leta ikeneye abarimu bagera- barenga bagera- barenga ibihumbi makumyabiri n'umunani ubwo ni ibihumbi makumyabiri n'icyenda gutyo yashyizeho amatangazo y'akazi ari openi tuganira n'abo barimu ba pirive ni ukuvuga ngo ba purayinga nabo bakore muri leta kuko n'ubundi perezida urabona nta- ntacyo zituma ari uburobyi ubu ngubu mu yandi magambo ushatse kuvuga ko covid cumi n'icyenda nirangira kugira ngo ibigo byigenga bizabona abarimu bishobora kuzagorana rwose nkubwije ukuri ntabwo nta kigo kiza i- ikigo kitafashije abarimu nta mwarimu uzasubirayo Mhm, kubera ko icya mbere akenshi mm.
abenshi ntabwo banze kubafasha kubera ubushobozi bukeya kubyemeza gutyo kubivuga gutyo urabishingira kuki kubera ko nguhaye nk'urugero aho nigisha ntabwo wavuga ngo yabuze nibura gutanga ukwe- ukwezi kwa kane nk'ukwezi kwa kane cyangwa kwa gatanu akavuga ati wenda aya mezi abiri akajya guhenda ariko kubera ubushobozi butazakomeza aya ngaya uzayafate neza wenda urebe ko wa- wasunika iminsi tukazongera guhura tukiri bazima tugakomezanya akazi ariko niba haje icyorezo akabona ubwitwazo agahita ahagarika bigaragara ko n'ubundi nta kindi mwapfanaga ni serivisi bamuhaga n'amafaranga yaguhaga niba haje ikibazo ubwo nta kindi mu gipfana ni ukuvuga mu by'ukuri uragira uti nubwo inkomoko ari ikiza cya virusi ya korona ariko mu by'ukuri habayemo no kubatererana baradutereranye bihagije kabisa
simpamya ko ku ruhande rwabo babibona gutyo twagerageje kubashaka kugeza ubu ntiturababona ariko turamutse tubabonye icyo kibazo twakibabaza ndetse n'ibindi twavuze haruguru muri iki kiganiro nidushobora kubabona tuzababaza niba koko bumva ku ruhande rwabo baratereranye abarimu ariko se bwana mwizerwa abarimu basezerewe ku kazi baramutse babyumva kimwe nkawe bose ku buryo bumva ko bashobora kutazasubira ku mirimo yabo n'ikiza cya covid cumi n'icyenda nikirangira ubwo amashuri yigenga yazakura he abarimu bigisha muri ibyo bigo Eh, ubundi uko sinzi wenda uko yabigenza ariko ikigaragara eh, muri pirive hari abarimu n'ubundi bashoboye kandi bazi icyo gukora Mm.
n'ikigaragara imitsindire yo mu bigo by'amapirive yari iri hejuru cyane kurusha iyo muri leta
Mm.
ibigo bya pirive byakompetaga kurusha leta ni ukuvuga ngo rero leta nabo barimu n'ubundi niyo yabigishije niyo yabahaye izo diporome bakoresha aho ngaho mu mapirive ahubwo abarimu bose ahubwo baraza kujya gukorera leta ahubwo leta ireme ry'uburezi barishyire muri leta amapirive urumva ko nta reme riraba risigaye nyine kandi na- nayo babonaga abo banyeshuri kubera ko bazi ko bafite a- abarimu bashoboye kandi bakomeye ubwo niba ko abarimu bigiriye muri leta n'ubundi nabo bazajya kwiga muri leta Mm.
urumva rero kugira ngo kugira ngo ikigo kizabone abandi barimu bashoboye cyangwa cyongere kimishiye gu- gutangira bundi bushyashya gukorokirita abarimu bashyashya bizaba bigoranye cyane bwana mwizerwa uravuga ibyo ariko ntekereza ko ku ruhande rw'abarimu bigisha mu mashuri yigenga namwe ubanza mutagifite umurava nk'uwo mwarimu ufite mbere muracyaryohewe n'uburezi nk'uko byari bimeze mbere ya covid cumi n'icyenda
kuba kuryoherwa n'uburezi bi- bigenda bisa naho bishobora kugabanuka kubera impamvu nyinshi zitandukanye Eh, kubera kubura uburyo bwo kwifasha kubera ko twari ducungiye ku mushahara ni ukuvuga ngo eh, ubu twagiye mu buzima butandukanye niba mbonye ak'igifundi ndagenda nikorera amatafari mpereze niba mbonye eh, mugenzi wanjye wenda afite ako gaperima akabona ko yamotara nawe agiye kumotara undi afite icyo yakora ubu turi gukora ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twari turi kwigisha abana urumva rero bi- bigenda uburyo imaje ah, uburyo sosiyete yagufataga nk'umwarimu w'umurezi ubarerera abana mu kanya bakakubona nk'umuyede cyangwa umufundi urumva ko bakubona mu yindi sura itajyanye nu- na edikasiyo itajyanye n'uburezi ubwo rero niba urugero nguhe nk'urugero rwa hafi niba mfite umwana nigisha hariya noneho kubera ko ubuzima bwahindutse gutya nkajya gusaba akazi iwabo k'ubuyedi kongera kumusubira imbere mubwira ntikurikira nkanjye nigisha mate na fiziki gufata iyi forumire umuntu uri kumuha ya forumire ntabwo ari bumubone nka mwarimu ahubwo aramubona nk'umuyede
Mm.
cyangwa umufu Eh, ubwo ibyo ngibyo bikagenda bituma abantu basa naho bagenda bacika intege icyubahiro cya mwarimu gisanzwe kiba cyagabanutse icyubahiro rifite ya mwarimu yaratakaye pe ku buryo bugaragara ariko Eh, ni uko nyine nta cyakuraho uwo uri we Reba igihe bafungiye ntuza iyo tuba tutari abantu bazi bazi ubwenge batanga ubumenyi turi kwirwanaho muri ubwo buryo butandukanye haba harabaye ibintu bibi cyane tuba twarapfuye ujya uhura na bagenzi bawe se bakubwira ko bimeze bite reka noneho mbaze ikibazo rusange mubayeho mute No, nari natangiye kubikubwira nyine tubayeho muri ubwo buzima bubi Mm.
ni ukuvuga ngo ha- ni ukugenda um, akazi kose wabona katuma wi- wagize iki- wagira ikintu winjiza mu rugo kugira ngo abo mu rugo baramuke gusa ndagakora utitaye ku- ku cyubahiro ufite no ku ki- akazi kose gashoboka ubu turi kugakora turi kugatumika ahubwo amahirwe ni ukukabona gusa reka duse n'abagenda bagana ku musozo ubu rero muri migabo ki wabaye nk'ubikomozaho kare ariko reka duse n'ababisubiraho ubu uko bihagaze ubu ngubu murimo murerekeza hehe
Eh, ubuzima wenda bwa mwarimu aho bugeze ubu ngubu wenda nta n'icyerekezo wenda dufite ni- ni ukuvuga ngo turi mu buzima bugoye niba gutungwa n'umushahara bakakubwira ngo kuva uyu munsi nta mushahara uri bwongere kubona ni ukwirwanaho ukwirwanaho amezi a- a- atandatu hafi arindwi ubwo nitugera mu kwa cumi araba ari amezi arindwi ni ukuvuga ngo rero hari n'izindi direkisiyo z'ubuzima umuntu araba yagize gute abenshi ntabwo ari ndi kuvuga twese direkisiyo iki- icyerekezo cy'ubuzima aho bugenda bumwariyanza niba yari ari kwigisha umushahara sawa byagendaga ariko noneho niba agiye kumotara akabona ko mu kimotari harimo amafaranga kandi nta na siteresi biri kumutera wenda nko kugenda usakuza ugira gute ukosohora abanyeshuri ugira hari ibintu byinshi bisabwa mwarimu hari igihe uzasanga ye yihitiyemo icyo cyerekezo kuko abona aricyo ubuzima buri kumwerekezamo kandi ntacyo bimutwaye ariko rero eh, nkatwe twize uburezi kandi tunabukunda tubukoze igihe kirekire dukoze imyaka igera muri cumi n'ibiri ni ukuvuga ngo twahindura aho twakoraga dushobora kujya kwigisha muri leta cyangwa se indi pirive bigaragara ko yakomeje gufasha abarimu bayo ariko eh, ikigo kitigeze gifasha umwarimu wacyo kitabuze ubushobozi ngo kibereke realite ko ubushobozi aribwo bwabuze ahubwo kikicecekera kubera kwikunda cyane no gutererana aba- abakozi bacyo ntabwo kizabona abarimu E, uri umwe mu batangije ihuriro ry'abarimu kuri urwo rubuga rwa watsapu mugamije kugira ngo muhure mwungurane ibitekerezo ariko hari n'ubutumwa mwashakaga gutanga ubutumwa mwifuzaga gutanga ni ubuhe mwashakaga kubuha abandi ubutumwa mfite bijyanye no gusaba eh, kubera ko twagerageje gusaba ubuvugizi aho twabonaga ko bishoboka hose kandi none tukabona ntacyo bi- biratangaza twebwe twasabaga perezida wa repubulika paul kagame dukunda cyane kandi ushoboye mu buhanga n'ubushishozi dus- du- dusanzwe tumuziho mu gukemura ibibazo byi- eh, byananiranye ko we na guverinoma ayoboye batekereza kuri mwarimu wigisha mu mashuri yigenga kuko ubuzima bumeze nabi cyangwa se bugeze mu manegeka kandi ndizera ntashidikanya ko ibibazo yakemuye by'ingutu ni byinshi iki ntabwo aricyo cyamunanira noneho tugasaba n'abanyarwanda bafite umutima w'urukundo aho bari hose bareba umwarimu mu mashuri yigenga ba- uri bugufi bwabo imibereho itoroheye bakagira icyo bamufasha mu bushobozi bwabo bafite ye mukomere cyane murakoze kandi kuri iki kiganiro muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe mutagoma uko niko bake mu barimu twaganiriye bigishaga mu bigo byigenga bagakurwa ku kazi kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda babayeho nongere mbibutse ko twagerageje gushaka abahagarariye bimwe mu bigo byigenga byasezereye abarimu ngo badutekerereze uko byagenze ariko ntitwashoboye kubabona reka nsoze ntumira n'abandi bose baba baragizweho ingaruka zitandukanye n'icyorezo cya virusi ya korona bashaka gusangira n'abumva radiyo ijwi ry'amerika uko babayeho turabatumiye mwese ngo mubitugezeho tubahe umwanya kuri radiyo yanyu ushaka kugira igitekerezo atanga kuri iki kiganiro cyangwa kutugezaho ubundi butumwa yatwandikira kuri radiyo yacu voa arobaz gmail akadomo komu nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimiye na mugenzi wanjye etienne karekezi wampaye umwanya ngo mbagezeho iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese